Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe kuri mikro muri kumwe na jewe Diane Ninahazwe ngiye kubashikiriza ibiganiro n'amakuru vya kino gitondo muti twabateguriye iki mukanya turaza guhera ku makuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari ayo makuru azakurikirwa n'ikiganiro c'urwaruka ejo inyuma y'ico kiganiro turaza kubashikiriza ikiganiro kindi dusangira ijambo nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika reka amakuru yacu y'akarere k'ibiyaga bigari tuyahere kuyavugwa ku burundi abarundi bariko barahunguka bava mu gihugu ca tanzania basaba leta y'ico gihugu kubashigikira biboneka mu kubaronsa amashure uraro n'imitahe basigura ko bariko bava muri tanzania imbokoboko inkuru ijwi rya amerika yateguye yifashije abakunzi bayo mu burundi murayisomerwa na mugenzi wacu tiarive ndayishimiye abenshi mu barundi bahunguka bavuye mu gihugu ca tanzania bashikira mu ikambi y'ahitwa gitara hafi y'urubibe intara y'amakamba ihana n'ico gihugu imiryango myinshi ihunguka irimwo abahora n'abanyeshure kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya amerika bishikiye igitara abavyeyi b'abo banyeshure bagasaba ko leta yobafasha bagashikira ku ntebe y'ishure hakizimana egide w'imyaka mirongo itanu yari yarahunze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu avuye muri komine nyanzarake y'intara y'amakamba masamba ari muri abo nka twebwe twaruse abana biga mu mashure tuvuye hariya ino mu burundi ivyigwa bibaza babirembeje rero ico nariko ndasaba nasaba nsabira n'abandi yuko nk'aba bana tuje tuzananye ko mudusabira abana bakazoshika biga bakaguma babandanya ko bahora biga kubera twaje tuzanye amabireti abo bahunguka hari ikindi nyamukuru basaba hamwe bashitse mu ntara bahunze bavamwo nk'uko egide hakizimana abandanya bivuga nk'uku twebwe twarahunze duhunze twasize dufise amazu kandi sije jenyene ndazi n'abandi inzu zarabomaguritse rero zimaze kubomoka nk'ubu aha tuzosha dushika tugira nte dushikira hanze nta nzu dufise rero twari dusabye yuko mwodufasha kudusanurira kugira ngo tubeho nk'uko twari tubayeho abo barundi bari kubahunguka bitabye akamo ka leta bashima ko bavuye mu gatotezo bakorerwa n'abatanzaniya ntibashima kuzoguma bateze amaboko bashitse imuhira babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko mu buhungiro bahigiye imyuga myinshi yo kwibeshaho umupfasoni harerimana josiane yari yahunze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu avuye muri komine busoni y'intara ya kirundo twarize guteka imikate turiga guteka amandazi turiga guteka ikeki turiga guteka icapati ico twosaba ni uko twosaba mu gihe turose umutahe cyangwa ishyirahamwe runaka kugira dufashanye uwo mwuga duteze imbere umuryango umuyobozi mukuru ajejwe kwakira abahunguka mu bushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi rya amerika aremeza ko abo barundi bahunguka bahura n'ingorane iyo bashitse iyo bahunze bava nestori bimenya imana avuga ko leta yikora kubayifasha kugira ngo abo bahunguka bashobore kubaho ni by'ikiro basaba rero byose leta y'u Burundi irabikora mugabo hariho rero n'ibiheza bigakorwa n'aba dusanzwe dufashanya mu gushigikirana muri iki gikorwa cyo kwakira abarundi bahungutse kubera niwo mwitwarariko nabone wabo rero turaheza tugashira ingufu hamwe yaba leta baba abo dusanzwe dufashanya tugashira ingufu hamwe kugira ibyo umurundi ahungutse asaba biboneke uwo muyobozi mukuru ajejwe kwakira abahunguka mu Burundi avuga kandi ko ibitigira iby'abamaze guhunguka kuva leta ibateye akamo muri bibiri na cumi n'indwi bishimiye tumaze kwakira abarundi bahungutse biciye mu buryo bwo gufashanya ntase bangana ibihumbi amajana abiri na cumi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi gushika uyu munsi abo nabo twakiriye biciye muri ubu buryo bwo gufashanya ntase ariko iruhande yabo hariho abandi bihungura nabo baba ibihumbi ijana na mirongo itanu kandi abo bose baraha mu gihugu uwo mutegetsi wo mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu akavuga ko abarundi basigaye mu buhungiro mu bihugu bihana imbibe n'uburundi bagera ku bihumbi ijana na mirongo itatu bimenya imana akabasaba nabo nyine ko bohunguka kugira ngo baze gufashanya na bene wabo kubaka igihugu cabibarutse Thierryve ndayishimiye reka tugushimire ko dusomeye iyo nkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi mu Rwanda naho abanyagihugu bo mu karere ka Rubavu bakorera ubucuruzi bwabo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bagiriza ubuyobozi bwo ku ruhande rw'u Rwanda kubambura ibiribwa bagura iyo batashe mu gihugu bavuye mu mirimo yabo muri repubulika ya demokarasi ya kongo ihuriro ry'abikorera ivyabo mu rwanda rirabihakana inkuru irambuye n'umumenyeshamakuru wacu mushasha mu rwanda tuyishime gloria atanga ibisobanuro kuri icyo kibazo niyo nsaba mabete diodone uyobora urugaga rw'abikorera psf mu karere ka rubavu yavuze ko nta kibazo kiri mu kuba abanyarwanda bakorera ubucuruzi muri congo bajya batahana ibyo kurya nk'isukari n'umuceri amavuta ndetse n'ibindi mu gihe bigaragara ko ingano yabyo atari iyo gucuruza ahubwo ari iyo gukoresha mu ngo zabo ababikora iyo uzanye ibyo kurya nta kibazo ibyawe ahubwo hari abandi baza bagashyira hamwe baga bafata nk'isukari cyangwa se umuceri ku buryo baza bagashyira mu mifuka bakagurisha uzanye ibiro bibiri bibiri bibiri bagera nyuma bagateranya bagasubiza mu mufuka bakadoda bakagurisha ibavuga byamaganiwe kure na bamwe mu banyarwanda basanzwe bahahira ibiribwa byabo muri congo bavuga ko iyo babigerageje ibicuruzwa byabo bihita bifatirwa ku mupaka wabo bityo bakaba bafite impungenge ko imiryango yabo izicwa n'inzara za kazi kako turi kugenda turi gukora bakatwambura turi kujya gukora iki uragiye uguze uwo muceri barawujyanye uguze utwo dufuta barabimenye ubwo si ni akazi ke kandi ureba icyo ugiye kubikorera ibasi ujyanye igisusa cy'ibihumbi bitatu ukoreyemo inoti y'igihumbi cyangwa magana inani uyaguze umuceri ugeze hano barawujyanye uguze utuvuta baratumenye uguze agasukari barajyanye ndetse ubu ugiye gukora iki amavera abiri y'umuceri narayanyaguze abanange baburaye bayanyaga umupaka ari hepfo ku bakobwa bo hepfo ku cyuma cyo hepfo bahita bawunyaka barawujyana abanange baraburara none muzabanga abana bacu ntibazagwara bwaki bazanayigwana turi kujya gukora bakatwaka ibiryo byacu aba baturage basaba leta kuborohereza kwambutsa ibyo kurya muri congo bemeza ko guhahira mu rwanda ari byo bihenze mu gihe utazanye ibiro bitanu uzanye icyo kirobore ku gatambuka ukajya kugitekera abana nk'umuntu uba wagiye gushakisha twifuza yuko igihe wenda umuntu yahashye wenda nk'ako gapate inusu cyangwa se amavere nk'atatu cyangwa se ikiro umuntu wenda akagacyurira abana n'amavuta wenda wenda nk'ikiro cy'amavuta umuntu yagera mu rwanda akayatekera abana mu rwanda amavera abiri ni magana arindwi muri kongo ni magana atanu n'abana bacu bazanagwara bwa kipaka ijwi rya amerika ryongeye kubaza amabete niba bihita byoroha gutandukanya abari gukora icyaha cya magendu ndetse n'abahaha ibyo kurya ni uko yadusubije kubatandukanya abasanzwe bakorera aho ngaho biraborohera kubatandukanya mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka nibwo byemejwe n'inama ya minisitiri ko umupaka uhuza goma na gisenyi ufungurwa ku ruhande rw'u rwanda ku ikubitiro wafunzwe kubw'icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu mwaka wa bibiri na makumyabiri hanyuma ibinyabiziga bitwara ibicuruzwa aba ari byo bibanza gukomorerwa kwambuka mu kwezi kwa munani mu kwezi kwa cumi n'abiri k'uwo mwaka nibwo abacuruzi nabo bemerewe kujya muri kongo nyuma yaho mu kwezi kwa gatatu abantu muri rusange bahise nabo bemererwa kwambukiranya imipaka kuri ubu hakomeje kuvugwa umutekano muke ku ruhande rwa kongo bitewe n'imirwano hagati y'ingabo za kongo n'umutwe wa M23 umutekano ku mupaka warakajijwe aho ibyangombwa umuturage ukeneye kwambuka yasabwaga byiyongereye ndetse n'abasirikare batagaragara baba bagosuye umupaka tuyishime gloria ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda ijwi ry'amerika tubandanirize ku kiganiro cy'urwaruka ejo iki ni ikiganiro ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo reka tubahe ikaze mwebwe muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo seko ukorera i kigali mu rwanda ikiganiro gihagarariwe na nigena roje mizero kirisipe ari ku buhanga bw'ibyuma muri iki kiganiro mugiye kubana nanjye dorisi mugisha uyu munsi rero tugiye kuganira ku ihohoterwa rikorerwa abagore hitwaje ko bakowe ese ubundi ihohoterwa ni iki ihohoterwa ni igikorwa icyo ari cyo cyose gikorerwa umuntu atabishaka ihohoterwa kandi rigizwe n'amoko agiye atandukanye n'aho twavuga ihohoterwa rishingiye ku gitsina ihohoterwa rishingiye ku marangamutima ihohoterwa rishingiye ku mubiri iryo hohoterwa rishingiye ku mubiri kandi ntitwabura kuvuga ko rigizwe n'ibice bigiye bitandukanye harimo mu gufatwa ku ngufu cyangwa se gukoreshwa imibonano mpuzabitsina ku gahato harimo kandi gukubita no gukomeretsa ndetse na psychology cyangwa se imitekerereze ikora ku marangamutima bikunze kubaho cyane tugendeye kuri ayo moko mvuze hejuru ko umugore akorerwa ihohoterwa rishingiye ku marangamutima ariyo mpamvu tuza kugaruka kuri bamwe mu bagabo bahohotera abagore babo bitwaje ko babakowe cyangwa se batanze inkwano mu gihe babasabaga kubana mu buryo butandukanye yitwaje ko yakowe ni naho ihohoterwa rishingiye ku marangamutima ryigaragaza hari n'umugani ukunze gucibwa uvuga ngo uwakoye akora icyo ashaka ibyo nabyo bikaba bishobora kuba intandaro yo guhohoterwa kw'abagore bitwa ko bakowe bakunzi bacu rero muhise mwumva neza ingingo tugiye kuganiraho uyu munsi turaza kumva icyo bamwe mu babyeyi bo mu karere ka kirehe batubwiye ku cyo batekereza kuri iyi myumvire iri kuri bamwe mu bagabo bitwaza ko bakuye abagore babo bigatuma babahohotera turaza kandi no kumva umuryango umwe twaganiriye udusangiza ubuhamya bwabo kuri iyi ngingo y'ihohoterwa rikorerwa abagore hitwaje ko bakowe aho umugabo yahozaga ku nkeke hafi imyaka ine umugore we yitwaje ko yamukoye ese umuryango ufasha guteza imbere uburinganire ariwo rwa mureke mu ntego zabo bavuga ko ari uguteza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye binyujijwe mu kubaka no guteza imbere imyumvire n'imyitwarire ya kigabo izira ihohotera iganisha ku bufatanye hagati y'abagabo n'abagore no gushyigikira iterambere ry'umugore bo babivugaho iki ntimuze kandi gucikwa n'ikinamico ngira nkugire ese wowe wumva ari iki cyakorwa kugira ngo amahame avuga ko uwakowe akoreshwa byose acike ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
nongeye kubaha ikaze nanone mu kiganiro cy'uyu munsi aho turi kuvuga ku ihohoterwa rikorerwa abagore hitwaje ko bakowe mugenzi wacu nawe imana ishimwe yaganiriye n'ababyeyi bakuze bari mu cyiciro cy'imyaka mirongo itanu kuzamura bo mu karere ka kirehe bagaruka ku gisobanuro n'agaciro k'inkwano mu gushinga umuryango bagira n'icyo bavuga ku bafite imyumvire y'uko umugabo wakoye umugore ashobora kumukoresha icyo ashaka
iyo myumvire yo kuvuga ngo niba naragukoye ngo uri uwanjye ngo mbese akamwifatira uko yiboneye ndawukoresha icyo nshaka nyine mbese akamufata nk'iki ibyo biriho biriho ni umugabo umwe n'umwe ukifite ya myumvire mibi nyine yo kumva ko niba yakoye umugore we yamugize nk'igikoresho cye mbese ngo yako yamuguze burundu mbese aka akumva ko yamukoresha icyo ashaka mbese ntabwo aba yaramuguze ntabwo kuko ari ibiguzi ni icyima neza cy'ababyeyi ni imyumvire ya bamwe nyine babandi umuntu yakwita ikimbesi ni intagondwa ni ikiraha umugore ni umufasha w'urugo ntabwo aba yaguzwe nyine baba bazi ko bamuguze ni ikiguzi cyo baba barazanye mu rugo ibyo bibaho iyo ageze mu rugo aravuga ngo sije wakwishyuriye se ndakwereka ibyo bintu rwose ntabwo ari byo kandi si na byiza kuvuga ngo naragukoye narakuguze nta kiguzi cy'inkwano wabona se uteye ukuntu wagura umuntu hari ikiguzi cy'umuntu wabona ibyo ntabwo ari byiza kumushyira ku gitutu ngo ni uko yamukoye ntabwo aba yaramuguze mbese burya aba ari nk'indezo nk'ingobyi yahaye ababyeyi ntabwo aba yaramukoye rero ngo yaramuguze ngo yitwaze ngo naramuguze ngo ni uwanjye nta kiguzi cyagura umuntu inkwano zari zifite agaciro mbere kuko uwabaga yakoye bavuga ngo niwe mukwe wemewe waba afite nk'abakwe babiri uwa kabiri atarako ugasanga ntiyemewe ariko ubu wakwa utakwa bafatwa kimwe bose
mu muco nyarwanda no mu gitabo cy'amategeko mbonezamubano y'u rwanda inkwano zifatwa nk'ishimwe rihabwa ababyeyi b'umukobwa kuko barize umukobwa wabo neza agakura bityo igatangwa nk'ishimwe ryo gushimira ababyeyi gusa iryo shimwe bikunze kubaho cyane ko hari abagabo baryitwaza ko baritanze cyangwa iyo nkwano muri rusange bigatuma bahoza ku nkeke abagore babo bitwaje ko babakoye mu by'ukuri bikavamo amakimbirane ndetse ashobora no kuvamo imirwano nzaba nita shadrack na ntamitondero batuye mu karere ka kirehe bamaze imyaka isaga mirongo itatu babana aho babyaranye abana batatu nk'uko bisobanura kuva muri bibiri na cumi n'umunani kugeza muri bibiri na makumyabiri na rimwe bamaze iyo myaka ine bari mu makimbirane aho umugabo yahozaga ku nkeke umugore we ababwira ko yamukoye akamuhohotera amubuza uburenganzira ku mutungo ubusinzi kumuca inyuma n'ibindi bigiye bitandukanye twumva inkuru yabo yakozwe na mugenzi wacu noweli manishimwe
icyo gihe naramubwiraga inzu urarara ukwawe nanjye nari ukwanje umwe yabaga ukunda ukwe yajyaga kunywa akaja iyo mu bagore ubwo twararaga ku buriri umwe ariko umwe akaba afite ikiringiti cye n'undi cye tumara iyo myaka ine yaravugaga ngo se yatanze ibye intahubwo heniweho uzanye amakimbirane mu rugo ibyo yatanze ibyo yavugaga inkwano se
yarazivugaga yavugaga ngo kose ibyo yatanze byapfuye ubusa nkaca bugufi nk'ibimbira nkamwihorera cyangwa nkagerageza kwihangana zabaga hari ingaruka zikomeye cyane kuri nge no ku bana kuko nta mutekano twari dufite mu nzu nubwo yazaga tugasohoka hanze twabaga hanze twagerageje twongera tukagaruka mu nzu reka tugaruke ku mugabo nanone madamu yatubwiraga ati hari igihe wabagazaga wasinze ukamubwira uti ibyo twatanze ibyo data yakoye byapfuye ubusa icyo gihe byabaga bimeze gute igihe icyo gihe cyo kuvuga ngo ntamukoye kuko nabonaga ari kunsuzugura niwe si wabana n'umugore mwarabanye wenda twatuye n'inzoga ukabara imyaka itatu ine mutabana ukumva ufite umutekano mbona hasize imyaka ibiri mbona itatu irasize umwe ari kubera urukundo ukwe bigeze nyuma umukuru w'umudugudu araza ati muje ku kagari babunge ubwo bamaze kutwunga rero dutangira kugira umutekano turatuza turabana ubu turi kumwe icyo gihe yakakubwira ati naragukuye n'ibice byose wumvaga bimeze gute yavugaga ati ibyanjye data yatanze byapfuye ubusa iryo jambo yakundaga kurivuga rwose cyane ni noneho rero ntinubona ko byapfuye ubusa uzareke abandi bagore ibyo yesu yakoye uzare ko bitazagira umutuzo mu rugo ariko ntabwo yagukubitaga se yabikuziza byareba amakimbirane yabikubwiraga mu magambo wenda bikakubabaza ariko ntabwo yagukubitaga kubera ibyo none umuntu yaza yasinze avuye hanze mu bandi bagore ukabona ko umutekano waba mu rugo
mwararwanaga se yaragukubitaga
yaradusohoraga tugasohoka tukiruka tukibera hanze cyane mumaze kugira kuki mwongeye kuba mwongeye kuba mu bufatanye mu kumvikana ubu ngubu mumaze kugera tugafatanya tugakora ibintu dore twujuje inzu turi kubaka nta mutekano nta kibazo naho mbere narabyangaga
arakoze cyane nanone manishimwe noweli kuri ubu buhamya yasangijwe n'uyu muryango wari mu makimbirane hafi imyaka ine ashingiye ku nkwano gusa ubashije kwiyumvira ko amahugurwa bahawe ajyanye n'imibanire yatumye bongera kuba umwe tubibutse ko turi kuganira ku ihohoterwa rikorerwa abagore hitwaje ko bakowe ese wowe wumva ari iki cyakorwa kugira ngo amahame avuga ko uwakowe akoreshwa byose acike ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu
rudasingwa jean bosco umukozi w'umuryango rwanda men's resource center unakuriye umushinga ugamije kwimakaza ihame ry'uburinganire no kubaka ubushobozi mu muryango rwa mureke ugamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina no gushishikariza abagabo kugira uruhare mu kwita ku miryango yabo unakuriye umushinga ugamije kwimakaza ihame ry'uburinganire no kubaka ubushobozi bw'umugore ahamya ko ihohoterwa rikorerwa abagore rikozwe n'abagabo bitwaje ko batanze inkwano rihari twumve ikiganiro ugiranye na mugenzi wacu ku buryo nka rwamurike bakoresha mu gukemura ikibazo n'inama atanga kuri iyi ngingo muri rusange
bituma iyo nkwano yinjiramo ngewe uyu mugore mufiteho ijambo ku buryo icyemezo cyose nafata adakwiye kubingishaho impaka kuko naramukoye icyo rero kigarukamo turakibona kigamukemuramo turebe hari apuroshe yitwa urugendo rw'impinduka iyo ni imwe muri apuroshe nyinshi dukoresha tugira imiryango tuba twarahuguye aho bafata urugendo rw'ibyumweru bigera kuri makumyabiri na kimwe hari n'aho bigera cumi na birindwi biterwa n'uko ibiganiro biba biteguye ariko tukavuga ngo mbese umugore wawe y'amezi icyenda amara atwite uyashyize mu gaciro k'ibyazana urugo bifite akahe gaciro igihe se amara yita ku bana uruhare agira se mu guteza imbere umuryango by'ubuhinzi n'ibindi bworozi n'ibindi ese ubona hari icyo uyu mugore amaze mu muryango inkwano watanze ukayegeranya n'agaciro n'uruhare rw'uyu mugore kuko niba twafata ko iyi nkwano igiye gushyirwa mu gaciro cyangwa mu kiguzi usanga ifitanye ihuriro ki n'uruhare uyu mugore afite mu muryango nabo ubwabo bakabikwibwira bati dusanga ntabwo nkatwe ni ukubafasha kumva ko umugore ntabwo aba yaraje nk'igicuruzwa umwana aba ari ishimwe ry'imiryango birumvikana n'urugendo rukomeza ariko uko bigenda iminsi igenda ihita bagenda muri rusange bacyumva ni isingingo muyibona mute usanga ibintu byarajemo imibare noneho bigahinduka nk'ubucuruzi ugasanga hari abakurijemo ikimbirane navuga ngo impamvu y'inkwano ni ishimwe ry'imiryango ariko noneho riganisha kuki se riganisha ku kubakira abana ni ukugira ngo umuryango ubeho ukomeye Eh, reka mvuge nk'umuryango rwa mureke uko tubibona dusanga kugira ngo ikintu kibe impamvu y'amakimbirane ibintu ni bibiri abantu nibumve ko bagiye gushyigikira abana hanyuma aho kugira ngo hazemo byo guhohoterana binabaye ngombwa ishobora no gusimburwa n'urwo rukundo ibintu ntibyitwe kwihama ari uko abantu batanga iyo mpano aho kugira ngo bize mu bicuruzwa inama ki mutanga rero nayitanga mu buryo bubiri Eh, uburyo bwa mbere ni ukuvuga ngo ubundi imiryango irambagizanya yakundanye Eh, natekereza ko ikintu cya mbere kitakabaye gutekereza ku nkwano n'imibare icya kabiri ni uruhare rw'imiryango usanga avuga ati umukobwa wacu ntabwo azava aha ngaha utaduhaye iki bavuga ngo ababyeyi bakwiye kubigiramo uruhare akaba aribo bakosora ibyo niba bikosora n'abana bazabyumva kuko umubyeyi nubonera ubukwe cyangwa se gushyingirwa kw'abana mu nyungu zawe bwite z'amafaranga cyangwa ikindi utije umurindi na rya hohoterwa bazakomeza kugira n'abari mu ngo
reka tumushimire cyane rudasingwa jean bosco umukozi w'umuryango rwa mureke cyangwa se rwanda men's resource center aho agarutse ku gisubizo ngo cyitezwe ku babyeyi kuko hari abatorohera abagiye gushakana bikaba umuzi w'ihohoterwa bageze mu ngo turamushimiye ku kiganiro cyiza yahaye mugenzi wacu ishimwe honore ese wowe wumva ari iki cyakorwa kugira ngo amahame avuga ko uwakowe akoreshwa byose acike ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu
tugeze muri wa mwanya twumva ikinamico nkugire ivuga ku buzima bw'abaturage bo mu nkambi ya rwakayuzu katuyumve turagaruka mu kanya
iyumvira igice cya cumi na kabiri cy'ikinamico ngira nkugire duherukana valentine yiyemeza kujya ku ishuri nta pfunwe ariko atiyumvisha impamvu ku ishuri bamutumye umubyeyi Gilbert nawe yari akomeje gucyurira karisita ko afite umugore w'umurozikazi ndetse byatumye karisita abura abakiriya kubera kumwishisha ubu bimeze bite nimukurikire umukino
yesi injira
mwaramutse mwari mwaramutse neza muraho neza valentine
muraho namwe yego turaho neza nikoze ndashaka kumenya ikintu mwantumirijeho valentine yakoze iriya kosa rituma mumutuma umubyeyi ku bwanjye ndebana nk'ikosa mubyeyi ahubwo ni icyemezo cyafashwe n'abayobozi b'ishuri ariko nanjye nabigizemo uruhare rero navuze nti mbere y'uko muja kubonana n'abarongozi b'ikigo reka mbanze ka meme mborane namwe ku bijyanye n'iki nyuma y'ibyavuzwe kuri valentine n'umubyeyi wiwe kandi bigateza umutekano muke mu banyeshuri arabifuje ko yakwirukanwa kubw'umutekano wiwe ariko ndavuga nti reka mbanze ndabatume ko dufatanye gushakira umuti kino kibazo kwiki he kwirukanwa mbega nyine aya makuru yaturutse yavuye kuki ibyo bintu ni ikinyoma mupe uyobeye ko hakunda kuba amakuru adafite gihamya hagati y'abanyacyanzige n'abo mu nkambi ya mutendere na rwakayuzo koko aha ntacyo reka tujye kureba abayobozi b'ikigo tuganire kuri kino kintu mube muretse mube muretse
jya mu ishuri wanze ko rinjira ari valentine uramutsa hanyuma ntabwo ari ukumusuza nshaka mwari ahubwo ngize amahirwe ndababonye ubundi nari nje ari wowe nshaka ni biki
do do reba muri izi mpapuro ni izo mama yavurishijeho muri umuntu wanjye kanseri mbere y'uko apfa ubu se ntitwazifashisha tugakuraho igisebo kiri kuri valentine na mama we yebaza data we nibyo ari uzikuye hewe shana zisanze mu karito mama abikamo impapuro z'agaciro
zana ndahari urareba rwose reba reba
Mm, ndabona ari uko kuri centre de sante ya cyanzige mana we ndabona muganga yaremezaga ko kanzayire yazize indwara zituruka ku mwanda mana nyagasani we urakoze we iyo mana dusengera irakomeye
mana itabura gusengwa
umwana yishwe n'indwara zituruka ku mwana mwari gihamya irabonetse tureke kubyihererana tujye kureba abayobozi iyo mana dusengera irakomeye urakoze yesu cyari ibara
wavuye ku izima se noneho dona izima ry'iki se murekate Na- nako perezida
unyita uko ushaka byose urabyemerewe nakubazaga niba wiyemeje gushyira mu bikorwa imyanzuro ya komite y'ishyirahamwe
ariko uzi ko rubanda mwibonye ubugera donata mwene karangire ngo upfukame imbere ngo usabe imbabazi ngo narakuvuze wowe se wandogeye ko utazi insabye ko aricyo mpora nibaza
na n'ubu uracyafite amagambo ankomeretsa koko dona none njye urumva ntarakomeretse aha cyoko yaba ari jya ufata imyanzuro njyenyine ariko kuri kugakomeza ugakora N'amashe.
n'amafaranga yawe ukayahabwa rwose ariko kuko komite yose yemeje ko ugomba kunsaba imbabazi sinabavuguruza naho ubundi ku mutima wanjye namaze kukubabarira wikwirirwa wisobanura narinje kukubwira icyo nahisemo kandi namaramaje umva narinje kubasezera sinteze kugusaba imbabazi ndatashye kandi sinzagaruka mu ishyirahamwe ryanyu nyamara atekereza kabiri dona Ntekereza kuko igihombo ni icyawe Mm. igihombo cya mbere nagira ni ukwibona ngo upfukamiye urumva ubu se nk'amafaranga y'inguzanyo wahereye kera usaba mu ishyirahamwe ko bari baramaze kugushyira kuri lisite bemeje ko ugomba kuyahabwa Mm.
ubu ntuhombye koko
radiyo ijwi y'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aha niho duce tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro byacu bya kino gitondo ni ibiganiro mwateguriwe mwongera mushikirizwa na joe diane ninahazwe yakoze nadia taha yashize hamwe amajwi yacu ntitubasize mwenyene mu kanya tubasigaranye bagenzi bacu bagiye kubashikiriza ikiganiro dusangira ijambo ahanje tuzosura ku munsi wa mbere
Twari, twarapenyanye, maze dusiyumviro dusezerana, n'umukozi umwe w'icyo witeka cyose cyose, uzokwimbaza nanjye, akigusigurira urutonde nakuisha none wakuciye inyuma yaciye hehe ko twari twarazitiye kw'inzira y'abasi twari tugajwe n'imyugariro imwe itazopfa ngo imenye wakuneranyije we yarasize kuko wanyiyumvamo sikusigaye kunyiyumvamo nifuza kumenya ukuri nifuza kubona uhagaze singume neza amaso mu kirere nifuza kumenya ukuri nifuza kubona uhagaze singume neza amaso nari narafashe umugambi wo kuca Jure yawe nasanze naribeshe kukunwe ko yawe yagumiza kiyo cyose mu ndoto zanje iminsi yose kubaho natumva ijwi ryawe bisa nk'uko nakitoba kuri iyi si ko nari naragukunze narakwihebeye nifuza kumenya ukuri Dis-moi tout ce que tu penses de moi, tout ce que tu ressens pour être clair. Je te demande encore une fois, vas-y dis-moi tout, baby, sois sincère. Baby, j'ai tout fait, tout sacrifié, juste pour te garder près de moi. J'ai perdu mon job pour tes plans, fallait pas que ça foire encore cette fois. Dis-le-moi et tous se faisons un. Tu seras à moi, je serai le tien. Pour une histoire sans fin, je ne sens pas que je perds mon temps pour rien.
le moi et tous faisons un. Tu seras à moi, je serai le tien. Pour une histoire sans fin,